Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya kunoo eegaleera. Jaarmiyaan nyaataa qonnaa addunyaa FAO uummata Tigraay miiliyoona torba ga'u keessaa walakkaatti kan dhiyaatu midhaan nyaataa ariitiin akka barbaachisuun ammas ifa godhee jira. Kun gabaasaalee keenya keessaa isa tokkodha. Guyyaan har'aa wiixata adoolessa 22 bara 2022 biyyatti immoo adoolessa 16 akkam ooltan keessummeessaan keessan aan dhugsuutaan bireetti qophii keenya isaa walakkaaf turu keessa dabalataan walfalmiin abbummaa lafaa lixa Tigraay jedhamutti naannoo Amaaraaf naannoo Tigraay gidduutti ta'aa jiru maree nageenyaa Itoophiyaaf danqaa ta'uu mala jechuudhaan xiinxaltoonni dubbatan qophiilee torbanis lama ni qabna. federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa pirezidaantii isaa waggoota itti aananiif isa hoogganan filachuudhaaf jira kaadhimamtoonni sadii adda ba'anii beekamaniiru eenyu fa'a yeroo isaatti dhiyaata ameerikaaf uummatishee waan jedhus ni qabaata hundumtuu hamma yeroo nu ga'etti walduraa duubaan qabannee dhiyaanna amma oduu addunyaatti dursaa jaallannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunooti. Baatilee darban torba keessatti uummanni kuma shan caalaan Tigraay irraa dheessuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti kan argamu konyaa raayyaa qobboo seenuu isaanii aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Dubbiimaan bulchiisa konyaa raayyaa qobboo xilaa'uun aalle akka jedhanitti uummanni kuma shan caalu mooraa godaantotaa jaarii kan naannoo sana jiru keessatti da'atanii jiru. Godaantonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon diinagdee fi humnaan loltummaatti dargaggoota fudhachuun sababaalee akka dheessanii ba'an taasise keessaati. Hawaasni addunyaa gargaarsa dhala namaa Tigraayiif kennuyyuu. kanneen godaanan kun nun dhaqqabne jedhu gama kaaniin mootummaa bulchiisa naannoo tigraayiif dubbi himaa akka ta'an radaayii halafoom akka jedhanitti aangoonni naannoo raayyaa qobboo kan maqaadhaan namoonni tigraay irraa dheessanii ba'an jedhaman kun dhalattoota tigraay kanneen achuma bulchiisa naannoo amaaraa irraa manaaf qe'oo ofiirraa godaananii jedhan dargaggoota tigraay humnaan loltummaaf fudhachuu himata jedhu garuu soba jedhaniiru. Embasii Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana akka jedhetti michoonni USAID kanneen Tigraay keessaa mankuusaa qaban nyaataaf gargaarsi lubbuu namaa oolchu guutee jira jedhan itti gaafatamtuun embasichaa Tireesii Jaakobsan oduu gabaasaatotaaf baatii darbe akka ibsanitti mootummaan michoonni gargaarsaa jabuutii irraa boba'aa liitirii miliyoona lama dilaalaan ala akka galfataniif eehameeraa jedhanii turan. hoteela moqdishoo keessatti garee hidhattoota alshabaab alqaayidaa waliin hidhata qabaniin sochii taasifamaa jiru xumuratti tolchuusaa poolisiin federaalaa kan soomaaliyaa beeksisee jira kunis sochii sa'aatilee soddoma guutuuf jedhuu fi haleellaa gaggeeffameen namoonni digdama caalan ajjeefamu aangawoonni beeksisanii jiru qondaalli poolisii soomaaliyaa jeneraal abdi hasan hijaar dilbata kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennaniin namoota ajjeefaman kana keessa sibiilotaa fi humnootii nageenyaa kanneen haleellaa alshaabaab hoteela haayaat irratti gaggeesseen ajjeefaman ta'uu ibsan haleellaa alshaabaab hoteela kana dhukaatota itti darbatee haleellaa gaggeesseen gamoo sana lixuun yeroo sa'aatilee soddoma guutuuf jedhuuf dhukaasa gaggeesseen sibiilota achi keessatti rakkatan baasuun qiyyaafata guddaa kan humnootii nageenyaa akka ture ibsaniiru. dhaabbatoonni nageenyaa kan hojii kana keessatti hirmaachuun xumuratti tolchan kun namoota dhibba tokkoof ja'a caalaa kan baraarsan yoo ta'u isaanis dubartootaaf daa'imman kan keessatti argaman ta'uu hijaar ibsaniiru itti fufanis.
waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba.
Uummata Somaaliyaa kanneen biyya keessaas ta'e biyya alaa keessa jirtaniif tarkaanfiin hoteela hayaat keessatti fudhatamaa ture. walakkeessa halkanii xumuramuu isaa ibsuun fedha namoonni nagaan ajjeefamuun rifaasisaadha.
Dooktar Abdulkadir Abdurrahman Adan tajaajila ambulaansii Aamiin kan bu'uursan yoo ta'u garee tajaajila yeroo atattamaa keessa jiru. Kanaafis siviilota gara hospitaalaatti deddeebisaa akka turan yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan dilbata kaleessaa akka ibsanitti rakkoon ka jiru ta'us gareen isaanii namoota madaa'an wal'aansa fayyaa akka argataniif hospitaalotatti deddeebisuu dandeenye jirra jedhaniiru. riippaabilikii demokiraatawaa koongoo gama bahaa magaalaa beenii keessatti vaayirasiin iboolaa haaraan argamuusaa dhaabbati qorannoo biyyoolessaa akka biyyattii wiixata har'aa beeksisee jira qorannaan gaggeeffames vaayirasichi weerara bara 2018 hanga 2020 gidduutti kutaa kiivuu kaabaa tureetti hidhata kan qabu yoo ta'u yeroo sana nama 2300 ta'an ajjeese jedha ibsi dhaabbaticharraa ba'e vaayirasiin iboolaa yeroo tokko tokko ija. waaltaa caasaa narvii qaamaa fi dhangala'aa qaama nama dhukkubsatee fayyee keessa yeroo dheeraaf turuun waggoota booda deebi'ee ka'uu danda'a jedhameera. moloksoota amantii kaatolikii afur daandii guddaa kan kutaa naayijeeriyaa zayita boba'aan badhaate kibba bahaa iimoo jedhamu irratti butamanii fudhatamu namni naannoo tokko ibsee jira arfanuu gara waldaa kiristaanaatti deemaa turan dhaabbati the sisters of jesus the savior jedhamu. naayijeriyaa keessaa ibsa baaseen moloksoonni kun dilbata kaleessaa naannoo okiguwee umuluuloo jedhamutti butaman nagaa ta'anii hatattamaan akka deebifamaniif kadhannaa walirraa hin cinne gaggeessinaa jedha ibsi ba'e naayijeriyaa kaaba dhiyaa gandeeniif magaalaalee kutaa sana keessatti lammiiwwan biyyattii butamaniif garee itti gaafatamoodha jedhe dhabamsiisuuf jecha waraanni biyyattii samiirraa haleellaa gaggeessuu jalqabee jira. kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti waggaa waggaan hagayya kudha sagal yaadatamee kan oolu guyyaan gargaarsa dhala namaa addunyaa barana sanbata darbe kan yaadatamee oole yoo ta'u kana laalchisees pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden ibsa baasanii jiru hojjetoota gargaarsaa kanneen addunyaarra jiran kabajnaa ka jedhu ibsi kun hojii lubbuu namaa baraarsuu gaggeessan keessatti yoomiyyuu caalaa amma eegumsaaf deeggarsa keenya barbaaduu jedhan. waggaa kana keessa addunyaan gargaarsa dhala namaa guddaa barbaadaa jirti uummanni miliyoona dhibba sadii caalaan gargaarsa bishaan qulqulluu dawaa hatattamaa dahannaa nyaataa fi nyaata madaalamaa eegumsaa fi tajaajila kan biroo barbaadu kanneen miliyoona dhibba tokko caalan manaaf qe'oo ofiirraa godaanuuf dirqaman miliyoona dhibba hedduun immoo beela'aa jiruu jedha ibsi pireezidaant baayidaniin ba'e kun kanaaf jecha. bulchiinsi baayiden waggaa darbe doolaara biliyoona 13 gargaarsa dhala namaaf kennuuf cichee ka jedhu ibsi kun yuukireen afgaanistaan soomaaliyaa tigraay keessatti rakkoo adda addaa kan isaan quunnameef akkasumas baqattoota miliyoona hedduu kan joordaan baanglaadeshii fi koolombiyaa simachuuf gama kaaniin immoo tajaajila eegumsa fayyaa ka lubbuu oolchuu yaman keessatti gaggeessuuf turee jedha ibsi pireezidaanti baayiden baasan kun. raashiyaan wiixata har'aa warshaa nikuleeraa kan yuukireen cinatti samii irraa haleellaa gaggeessuu jalqabuu ishee yuukireen gabaastee jirti yuukireen guyyaa bilisummaa ishee kabajuuf qophaa'aa yeroo jirtu kanatti raashiyaan haleellaa akkasii gaggeessaa jirti jechuun vilaadimeer zeleniskii akeekkachiisanii jiru bulchaan naannoo akka jedhanitti rookeetni raashiyaa lafa warshaan nikuleeraa itti argamu zaaprooshiyaa irraa gama dhiyaa haleelaa jiru haleellaan kunis manneeniif olmaa daa'immanii akkasumas. manneen kuusaa rukutuun beekameera. yuunaayitid isteetsiif kooriyaan kibbaa waggootii keessatti shaakala waraanaa guddicha ka jedhame wiixata har'aa walii wajjin jalqabanii jiru kunis doorsisa kooriyaa kaabaa biraa dabalaa deeme dura dhaabbachuuf akka ta'e aangoonni kooriyaa kibbaa ibsanii jiru shaakalli biyyoonni lameen walii wajjin gaggeessan kun torban lama ka fudhatu yoo ta'u sagantaa shaakala qaamaan argamuun gaggeeffamuu fi meeshaa teeknikaa gargaaramuun fakkeessanii shaakaluu dabalata kunis haleellaa kooriyaan kaabaa gaggeessitu caasaa akkaan barbaachisaa ta'e kan kooriyaa kibbaa irratti gaggeessituuf deebii kennuu dabalata kooriyaan kaabaa immoo na weeraruuf qophaa'aa jiru jechuudhaan yeroo hedduu agarsiisa meeshaa waraanaa fi sodaachisa oofaa jirti. oduun har'aaf qabnu kanuma.
oduu addunyaatiif jaalalleen galateeffanna amma gara gabaasaalee irraaf qophaa'anitti ceenaa. Sagantaan nyaata addunyaa wal waraansa gara waggoota lamaan tureen booda lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay jiraatan keessaa kanneen walakkaa ta'an gargaarsi nyaataa akkaan isaan barbaachisa jechuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbattoonni gargaarsa addunyaa aangoowwan mootummaa federaalaa Itoophiyaa gargaarsa gara Tigraayitti geessamu daangessaa jiru jedhan. Rakkoo naannoo sana keessa jiru addunyaa irratti isa hamaadha jechuudhaan immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasaa Henry Wilkins bafqaa duumorodaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonii torba ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti kaa'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'oo kun kan ifa ta'een Daayiriktarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewoodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadha erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewoodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Yukureeniin keessa jiru kan caaluudha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. Wiiliyaam Deebisen xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljeem irraa dhimma kana irratti akkana jedhu.
Um, the federal government clearly needs to take action um, urgently uh, to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the Mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaaniitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikiisaa fi akkaataa hojichi itti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuun seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kana marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedhenuu danquun qabu.
Kamisa dheengaddaa gaazexeessootaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itoophiyaa Biillanee Suyyuum gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayiif midhaan nyaataa meetirik toonii kuma 29 hanga kuma 30 waan nyaatan taane immoo gargaarsa meetirik toonii kuma 31,940 qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa liitirii 66 qoricha meetiriktoonii 23 tuqaa 63 xaa'oo meetiriktoonii 2096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisuutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Dhaabbileen gargaarsa namoomaa akka jedhanutti lubbuu namootaan afaan beelaarra jiran baraaruudhaaf gargaarsi amma deemaa jiru gahaa miti. Mootummaan federaalaa tajaajilawwan bu'uuraa bakkatti deebisuudhaaf haalduree tokko malee mariin nageenyaa taasifamuu qabaa jedha. Bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Fissahaa Asgadoom Tasammaa ejjennoo mootummaa kana ilaalchisee akkana jedhan.
The Abiy government in Addis is uh, its latest position as you know is that uh, direct negotiations
mootummaan abiyyiin finfinnee jiru ejjannoonsaa booda kanaa mariin kallattiidhaan dursee dhufuu qabaa kan jedhudha dura marii kallattii taasifnee isa booda dhukaasa dhaabuutti deemnaa kan jedhudha sun yoo hin hojjeta ta'e bu'iinsa yoo gaarii ta'e tajaajila itti fufu yoo kana argachuu barbaadde kana gochuu qabdaa jechuudha.
Gaafa kamisa darbee addi bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOAdhaaf qindeesse kun.
hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hordoftoota keenya amma immoo gara Ameerikaaf uummata isheetti ceena. waraqaan yookiin galmiin pirezidantummaa ameerikaa kan pirezidantoota maaliif hin taane pirezidantoonni hagi tokko galmee innaa aangoorra turan of harkaa qaban akka kan dhuunfaa isaaniitti yoo fudhatan kaan immoo kuusaa galmee yookiin naashinaal arkaayiviif arjoomaniiru gabaasa doora makoor ergite tujuba yeroo dhiyeessa.
jalqaba torban baatii kanaa haalli fbi'n qabeenyaa pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii kan doonaald tiraamp maraalaagoo jedhamu kan paam biich filooriidaa keessatti argamu sakatta'uusaa battalumatti ifaa kan ta'an gabaasni miidiyaalee ni mul'isu haa ta'u malee ministeerri haqaa saanduqaawwan odeeffannoo dhoksaa of keessaa qaban kanneen tiraamp guraan ala bara 2021 waayit haawus keessaa erga gadhiisanii booda gara mana jireenyaa isaanii filooriidaatti geeffaman. dammaqinaan qorachaa jira galmeen bilbilaa huxneen haasaa yaadannoon harkaan barreeffamaniif galmeelee biroon bara aangoo tiraamp keessa turan maaliif kuusaa biyyoolessaa keessan ta'e galmeen pireezidaantii qabeenyaa mootummaa yuunaayitid isteets yoo ta'u kuusaa biyyoolessaatiin kan bulfamuudhaa jedhan ittaanaatti gaafatamaa olaanaan hojii dhaabbatichaa meegaan raayaan gaatroon egaa waraqaawwan meeshaaleef galmaawwan pireezidaantii to'annoo kuusaa biyyoolessaa jala jiran hundi. kan arjoomaman to'annaa jala oolan yookaan seera galmee pireezidaantummaatiin kalabsii galmee pireezidaantii bara 1978 itti bahe ka to'annaa jala oolani labsiin galmee pireezidaantii bara 1978 bahe galmeen pireezidaantii hundi kan uummataa akka ta'eef ajajaan olaanaan yookaan pireezidaantiin tokko akkuma aangoo gadhiiseen battala gara to'annoo kuusaa biyyoolessaatti akka darbu murteesse. manneen kitaabaaf muuziyeemonni pireezidaantii hundi qaama kuusaa biyyoolessaati manni kitaabaa pireezidaantii duraanii baaraak obaamaa ka jalqabaaf guutummaatti dijitaala ta'e bulchiinsi kuusaaf galmee biyyoolessaa mootummaa yuunaayitid isteetsiif galmee isaaf eegumsa taasisuudha jedhan raayaan guutroon galmeewwan kana keessaa dhibbarraa harka tokko hanga harka sadii qofaatu galmee dhaabbataa ta'ee fudhatama sun immoo. galmeelee mirga lammiilee yuunaayitid isteets hubachuuf barbaachisoo ta'an kanneen aangawoota filataman gocha isaaniitiif itti gaafatamummaa jala galchaniif seenaa keenya akka sabaatti ka galmeessanidha jedhan galmeen pireezidaantii yeroo hunda kan uummataan turre joorji waashingtan irraa kaasee hanga jiimii kaartaritti waraqaawwan bulchiinsa pireezidaantii tokkoo akka qabeenyaa dhuunfaa pireezidaantii tokkootti qabamaa ture jedhu raayaan guutoor. ajajoonni olaanaa jechuun pireezidaantoonni irra caalaan isaanii waraqaa pireezidaantummaa isaanii arjoomaniiru kunis dursa pireezidaant firaanklin roosvelt bara 1940tti jalqaban sun hanga bara 1970mootaa yeroo pireezidaant riichaard niiksan galmee isaanii waraabbii dhoksaa dabalatee yeroo shira waatargeet raawwatame dhabamsiisuuf qabsaa'anitti itti fufee dhumarratti aangoo akka gadhiisan taasise. koongirasiin waraabbiin sagalee ragaa pireezidanticha himachuu danda'u of keessaa qabaachuu shakkeera seeratumtoonni seera waraabbiif meeshaalee kunuunsa pireezidaantii bara 1974 raggaasisan kunis kan pireezidaanti niiksan qofaarratti kan hojjetu yoo ta'u meeshaaleen watargeet waliin wal qabatan kuusaa galmeelee biyyoolessaatiin akka to'ataman qajeelfama kenneera niiksan bara jireenya isaanii keessatti galmee pireezidantummaa isaanii dhuunfaan akka qabamu qabsaa'aniiru. kuusaan galmee biyyoolessaa waraabbii watargeet waliin wal qabatu irra caalaa argate garuu hunda hin arganne niiksan erga du'anii booda maatiin isaanii waraqaa pireezidantummaa isaaniif meeshaalee biroo arjoomaniiru bara 1995 hanga bara 2005 tti galmee ameerikaa kuusuudhaan kan tajaajilan joon kaarliin joolii niiksan aayizanaawar naaf bilbiltee na waliin wal arguu akka barbaaddu natti himte maatiin haala isaa. xumuraan ga'uu akka barbaadan dubbatteetti jedhan intalli niiksan baatii waxabajjii bara 1995 innaasaan hojii jalqaban shira waatargeet waggaa 20 ol booda kaarleeniin quunnaman bara sanatti galmeen pireezidaantii kan dhuunfaa akka ture yaadachuu qabdu jedhan kaarleen niiksan dhuunfaadhaan qabachuuf turan seerris isaan deggara ture kanaaf intalli isaanii. guyyaa sana bilbilanii haala isaa xumuruuf qophiidhaa yeroo jedhan sun oduu gammachiisaa ture yeroo niiksan lubbuun jiranitti isaaf dhama'aa turan warra galmee waayit haawus argatan keessaa hayyoonni pireezidaantii seenaa galmeessuuf fedhii qaban kan akka shaanan boo o'braayin faatu argamu Uummanni bulchiinsi tokko erga xumurame booda waggaa shan booda karaa seera bilisummaa odeeffannoo argachuu gaaffii dhiyeessuu jalqabuu danda'a garuu pirezidaantiin hanga waggaa kudha lamaatti uummanni akka hin arganne daangaa hanga tokko kaa'uu danda'a jedhan O'Brien. O'Brien yuunivarsiitii kutaa Teeksaas kan Oostinitti argamu keessaa piroofeesara. Meeshaalee kana argachuu yoo hin dandeenye dhugaan argannu. Dhugaawwan dursanii qophaa'an qofaa arganna. Kun waan namoonni nutti himuu barbaadanii yookaan waan namoonni akka nu itti yaadnu barbaadanidha. Yeroo hundumaas dhugaa kana argachuu dhabuun hunda caalaa sirrii mitii jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya amma immoo amma torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatu qophii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii keenyaa irraa ijoo dubbii lama irratti xiyyeeffata. Hirmaannaa atileetota Itoophiyaa fi maaraatoonii London waa'ee murtoo fiifaa fi dhimma waldaa kubbaa miilaa biyya hindii akkasumas waa'ee filannoo hooggansa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ilaallatudha. Bafqaaduu Morodaatu bal'inaan isinii dhiyeessa.
Atileetonni addunyaa biyyoottan isaanii bakka bu'uudhaan wal dorgommii adda addaa irratti hirmaachaa turan. kan akka shaampiyoonaa addunyaa kan beektotaa kan akka shaampiyoonaa dargaggootaa kan waggaa digdamaa gadii irratti hirmaachaa turan. Shaampiyoonaan atileetiksii Awurooppaa hagayya kudha shanii amma hagayya digdamii tokkoo bara kuma lamaa fi digdamii lamaatti taasifame kaleessa raawwatee jira. Olaantummaa Jarmaniin. Jarman warqee torbaa, meetii torbaa fi naasii lamaanii walumaa galatti meedaaliyaa kudha ja'a argattee tokkoffaa yommuu taatu Biriteen warqee ja'a, meetii ja'aa fi naasii saddeetiin walumaa galatti meedaaliyaa digdamaanii lammaffaa baateetti. Amma shaampiyoonaan addunyaa bara dhufu waggaa har'aa hagayya keessa biyya Hangaarii magaalaa Budaafest keessatti taasifamutti atileetonni addunyaa bakka jiranutti gara wal dorgommii dhuunfaa irratti fuuleffatu. Kanneen keessaa fiigichonni maaraatoonii addunyaa maqa-qabeessa ta'anii ji'oottan fuula keenya dura jiran keessatti taasifamuuf deemu. Fiigicha maaraatoonii dhiyootti taasifamu keessaa inni tokko maaraatoonii London. Fiigicha kanaa fi atileetonni dhiiraa fi durbaanii hirmaatanii amma jalqabanii beekamaa jiru. Atileetota lammii Itoophiyaa keessaa maaraatoonii London baranaa ni mo'ata jedhamee kan tilmaamame shaampiyoonii atileetiksii addunyaa baranaa irratti sa'aatii lamaa fi daqiiqaa shanii fi sekoondii soddomii ja'an xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e Taammiraat Tolaati. Haa ta'u malee fiigicha shaampiyoonaa addunyaa irratti bututa hidda miila isaa irra ga'een kan ka'e Taammiraat akka hirmaachuu hin dandeenye ibsuu isaa Federeeshiniin Atileetiksii addunyaa tibbana beeksisee jira. Taammiraat hirmaachuu dadhabus shaampiyoonaa Oorigaan irratti lammaffaa kan ba'e Moosnat Garramoo garuu akka hirmaatu beeksisee jira. Waggaa tokko olii kan fiigicha maaraatoonii irraa of qusatee ture Qananiisaa Baqqalees akka maaraatoonii London kanarratti hirmaatu ibsameera. Qananiisaa Baqqalaa yeroo ammaa rikoordii maaraatoonii addunyaa sa'aatii lamaa fi daqiiqaa tokkoo fi sekoondii afurtamii tokko galmeessuudhaan sadarkaa lammaffaa irra atileetii jirudha. Sa'aatii lamaa fi daqiiqaa tokkoo fi sekoondii soddomii sagal galmeessuudhaan rikoordii maaraatoonii addunyaa kan dursaa jiru lammii Keeniyaa Iliud Kipchogeeti. Yemmuu waa'ee sa'aatii yookaan rikoordii maaraatoonii addunyaa ilaallu yeroo ammaa sadaffaanii fi afuraffaanii lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii yaadanna. Sa'aatii lamaa fi daqiiqaa lamaaf sekoondii afurtamii sadiin sadaffaa irra kan jiru Biraanuu Laggasaati. Atileetiin kun dhiyeenya kana fiigaa jiraachuu isaatii fi dhiisuu isaa wanti gabaasame hin jiru. Sa'aatii lamaaf daqiiqaa lamaa fi sekoondii shantamii sadiin afuraffaarra kan jiru Moosineet Garramooti. Waggaa darbe maaraatoonii London kana sa'aatii lamaa fi daqiiqaa afurii fi sekoondii tokkoon xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e Siisaay Lammaas barana hirmaachuudhaaf deema. London irratti atileetota Itoophiyaa wajjiniin morkataa cimaa ta'a jedhamee kan eegamaa jiru dhalootaan lammii Soomaaliyaa ta'ee yeroo ammaa biyya Beeljiyeemii fi kan fiigu Bashir Abdiiti. Bara darbee dubartootaan lammaffaa kan baate lammiin Itoophiyaa daggituu Asmaraaw barana hin hirmaadhuu jetteetti. Sababni ishee hin beekamne. Gabaasni ispoortii keenya har'aa inni biraa waa'ee kubbaa miilaati. Dhimma kubbaa miilaa biyya Indiyaa fi kan Itoophiyaa. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa yookiin fiifaan waldaa kubbaa miilaa biyya hindii yookaan All Indian Football Association akka wal dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti hin hirmaanne murtii ugguruu tibbana irratti dabarsee jira. Maaliif jennaan qaamni mootummaa yookiin qaamni sadaffaan dhimma ispoortii keessaa harka galfateeraa jedheeti. Akka odeeffannoon dhimma kanarratti ba'e jedhetti pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa biyya Indiyaa waggaa kudha lama taayitaarra erga turanii booda yeroon isaanii waan raawwatee fi aangoo akka dabarsanii kennan gaafatamanii tole jechuu didan. Isa booddee dhimmichi mana murtiitti dhiyaatee manni murtii muummee Indiyaa pirezidaanticha ugguree koree hojii raawwachiisuu fi filannoo mijeessuu muude. Pirezidaantiin waldichaa fiifaatti iyyatan. fiifaan gidduu galee biyyattii irratti murtoo uggurii dabarse indiyaan onkoloolessa kudha tokko amma soddomaa bara kuma lamaa fi digdamii lamatti shaampiyoonaa kubbaa miilaa addunyaa kan dubartoota waggaa kudha torbaa gadii keessummeessuudhaaf fi qophaa'aa turte amma garuu uggurii kanaan kan ka'e taphichi biyya biraatti darbuu danda'a jedhamaa jira yommuu mootummaan federeeshinoota yookiin waldaa kubbaa miilaa miseensa fiifaa ta'an keessaa harka isaa galfatu fiifaan calliseen ilaalu. Kanaan dura Zimbaabuwee fi Naajeeriyaa irratti uggurii kaa'ee turuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Indiyaa rakkinicha hiikuudhaa fi yaalii gochaa akka jiru ibsee jira. Waa'ee Hindiyaa fi Fiifaa kanuma jennee gara kubbaa miilaa Federeeshinii Itoophiyaatti darbina. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa pirezidaantii federeeshinichaatii fi koree hojii raawwachiiftootaa filachuudhaaf adeemaa jira. Koree hojii raawwachiiftuutii fi namoonni soddomii lama kaadhimamtoota xumuraa ta'anii kan dhiyaatan yommuu ta'u, pirezidaantummaadhaaf immoo namoonni sadii kaadhimamtoota xumuraa ta'anii dhiyaatanii jiru. Akkuma kanaan pirezidaantummaadhaaf yeroo ammaa kan pirezidaantii federeeshinichaa ta'anii hojjechaa jiran obbo Isaayyaas Jiraaboshoo Oromiyaarraa Obbo Malaakuu Faanteechaayi naannoo Amaaraa irraa, obbo Tokkicha Alamaayyoo Katamaa Federeeshinii Finfinnee fi Dirreedawaa irraa sadarkaa xumuraatii fi gahanii guyyaa filannoo eeggachaa akka jiran odeeffannoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa irraa ba'e ibsee jira. Walga'iin Federeeshinichaa Baranaa magaalaa Gondoritti taasifama jedhamee erga karoorfamee booda bakki isaa gidduu kana geeddarameera jedhameera. Sababni isaa hin baramne. Hordoftoota keenya qophii ispoortii har'aa kanumaan goolabna. Hin dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Kalama sadii afurii karaa dheeraa miila muurii. Kalama sadii afurii maaraatoonii kattaa muurii. Kalama sadii afurii mirga goorii biitaa goori. Taamaa'iif hoo'isaa sossoomaa shaffisaa. Gimnaastik jabeessaa irree keessan cimsaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis ist irratti. Lakkoobsa addaa kan sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya gabaasaa waa'ee lixa Tigraay gubbaarratti tuqee ture sababaa hanqina yerootiin atoon dhiyeessiin hafuu keenyaaf dhiifama gabaachaa booritti deebina. Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'ee kana fakkaataa ture tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi inistigraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas fi afaan Oromoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo tuujubee horaati bitata kanaaf istiidiyoo keenya 53 irraa an dhibisuu taamireeti nagaatti nu bula.